jijjiiramni siyaasaa itiyoophiyaa keessatti akka dhufuuf mormii yeroo adda addaatti ka'aa ture keessatti namoonni garii heerri biyyattii hojiirra haa ooluu ka jedhan yoo ta'u kaan immoo rakkoon siyaasaaf dinagdee itiyoophiyaa heera biyyattiitii jechaa jiru haala qabatamaa amma itiyoophiyaa keessa mul'atuun fooyya'insi heeraa maal ta'uu akka qabuu fi dhimmoota kabiroo irratti gabaasaan keenya mitikkuu faqaadu hayyoota seeraa lama yuunivarsiitii finfinneef yuunivarsiitii wallaggaarraa dubbisuun qophii qindeesse qabaa. kunooti.
heera riippaabilika federaalawaa itiyoophiyaa bara 1995 tumame keeyyata 104 jalatti heerichi fooyya'uu akka danda'uu fi ulaagaawwan guutamuu qabanis ni kaa'a walumaa galatti garuu heerri biyya tokkoo fooyya'uu kan danda'u maal yoo ta'edha jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesara salamoon immiruu haalattaanuun ibsu.
heerri tokko kan fooyya'u karaa sadii fooyya'uu danda'a tokko biyyi haaraan yeroo dhalattu heeruma haaraa uummanna. lammaffaa immoo mootummaa abbaa irreerraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenu heerri ni tumamaa jechuudha. sadaffaa riifoormii gurguddaa kana fakkaatan keenya kuma lama kudha saddeeti yeroo kana heerri tokko haaraan dhufu yookaan fooyya'uu danda'a. caalaatti isa sadaffaa kana irratti fakkeenyaaf biyyi tokko instituushinaal poolitikaal cheenjii gurguddaa yeroo fidduu. heera sana hin jijjiirtu yookiin hin haqxituun ta'e hin fooyyessiti jechuudha kun beekamaadha.
yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa yeneehuun birillee dhimmuma kanarratti yaada kennaniin heerri biyya tokkoo kan fooyya'u yeroo hojii irratti qormaanni isa mudatu jechuun ibsu. heerri tokko kan inni fooyya'u erga hojiitti galee hojii irratti yommuu qormaanni isa mudatudha sababiin isaas qaamoleen seera baasan yommuu seera baasan yeroo isaatti gara fuulduraatti seera. tajaajiluu fi biyya bulchuu danda'uudha kan baasan naanna'ee naanna'ee qaamoleen seera baasan kun yeroo sanatti sadarkaan isaan irra ga'an irraan ka'aniitu baasu haa ta'u malee heeronni ba'an kun haala yeroo yeroon jijjiiramu keessatti waan ta'eef uummanni isaan bulchanis yeroo yerootti jijjiirama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa keessa waan jiraataniif heerri ba'us. jijjiiramoota kanneen waliin deemuu qaba biyya keenya qofaatti osoo hin taane sababoota kanaan heeronni biyyoota baay'ee ni jijjiiramu ni fooyya'us heeronni yeroo baay'ee kan fooyyeffaman dhimmoota lamarraa ka'uudhaanidha inni tokkoffaa haala jijjiirama hawaas diinagdee fi siyaasaa waliin deemuufi kunis ofii of jiraachisuuf kan taasifamudha lammaffaa immoo fudhatama isaaniif jecha. ni fooyyeffamu kunis uummanni heericha jalatti bula jedhamu jijjiirame heerichi achuma dhaabbatee hafa taanaan rakkoo waan ta'eef garuu heeronni yeroodhaa yerootti dafanii hin jijjiiraman yookaan hin fooyyeffaman yeroodhuma tumaman yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif jedhamaniiti tumamu.
ህገ መንግስቱ ራሱን ከነባራዊ ሁኔታ ጋር እያስተካከለ የሚሄድባቸው መንገዶች አሉ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ በእነዚህ መንገዶች መለወጥ ያልቻለውን ደግሞ በማሻሻል መለወጥ ይቻላል።
heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru gaafa tumamu qaamoleen uummataa keessatti hirmaachuu qaban keessatti hirmaachuu dhiisuun akka rakkootti fudhatamus heerichi akka heeraatti bakkoota fooyya'uu qabu qabaatus garuu heera badaadha jedhamuu miti jedhu gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Immiruu.
Akka carraa ta'e seeraan Itoophiyaa keessatti heerri uummattoonni itti hirmaatanii tumatan guutummaan guututti fudhatama qaba kan jedhu legitimate constitution or grantiste constitution jenna. sun jira jedhamee dubbachuun nama rakkisa garuu heerri riippaabilika dimokiraatawaa Itoophiyaa kun kan hammatee jiru mirgoota dimokiraatawaaf namoomaa akkasumallee idila addunyaatti kan beekaman utubaa heera biyya kamiyyuu kan ta'an konteent waayisii heerri Itoophiyaan amma fayyadamaa jirtu bareedaa fakkaata akkuma Afrikaatti iyyuu jechuudha heera tokko keessatti wanti murteessaa sadiitu jira tokko uummattoonni biyya sana keessa jiraatanii. mirga yookaan fedha isaaniin heera sanaaf fedha isaanii kennaniiru paartisipeet godhaniiru daayirektiin haa ta'u karaa bakka bu'aa isaanii kan jedhu akkasumallee immoo qabiyyeen heera sanaa ga'aa yookiin kompirensiif konsistent inda kompaatibul wiiz intarnaashinaal pirinsipil kan jennu saajjii wal makaa'ee wal simataa kan jedhudha. sadaffaan immoo hojiirra oolmaansaa maal fakkaata. kun sadanuun karaa gaariidha yoo deebi'e heerri sun fudhatama kan qabu ta'a jechuudha. heerri Itoophiyaa amma jiru amma ta'e konteentii isaa irratti yoo laalle gaarii fakkaata yeroo tumame sanallee. heerri sun meeking of konstituushinii tiraanzishinaal gabarmentii sagaltamii tokko hanga sagaltamii shan gidduutti yeroo tumamaa ture hojiirra oolmaansa paartilee hedduun itti hirmaanne keessaa kan ari'aman jiru kan ofuma maqaamaa fi itti hirmaatan jiru konteentii isaa garuu yoo laalle baay'ee gaariidha hojiirra oolmaasaa dhufne yoo laalle gadi bu'aadha jechuu dandeenya.
Yaada kana kan faallessan ogeessa seeraa fi barsiisaa kan ta'an Yenehuun immoo akka jedhanitti heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo ragga'etti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaa irratti illee rakkootu ture jedhu. Kana malees osoo guutummaan guutuutti hojiirra oolfameera ta'e rakkoo amma biyyi kun keessa jirtu caalaatu ishee mudata ture jechuun ibsu.
ይሄ ህገ መንግስት በህገ መንግስቱ በሚወጣበት ጊዜ አሸናፊ የነበረውን ሀሳብና የፖለቲካ Heerri mootummaa kun yeroo ragga'etti qaamni yaadni isaa moo'ee ture qaamolee hawaasaas ta'e siyaasaa hirmaachisee waan hin turreef fudhatamummaan isaa gadi bu'ee ture. Sababa kanaanis biyyattiin rakkoowwan hedduu keessa galchee ture. Kunis waggoota kudha shanii fi isaa oliif akkuma jedhamaa ture heerichi walii walii keenya kan waliif nu hin galchinedha. Kunis akka fooyya'uuf yeroo dheeraaf gaaffiin gaafatamaa tureera. Keessumaa kanneen akka keeyyata soddomii sagalii fi keeyyattoota tokko tokko irratti dhimmoota mirgoota garee irratti akkasumas dhimmoota wal falmisiisoo hin malle qabateera. Dhimmoota jedhaman irratti ka'aa turaniiru. Erga mootummaan Dooktar Abiyyi dhufe immoo gareen duraan heerri kun awwaalcha kiyyaa irratti fooyya'a jechaa tures waan mo'ameef heerri mootummaa kun inumaayyuu hanga har'aatti hin turu ni fooyya'a abdii jedhutu ture.
ህገ መንግስቱ እንደውም እስከ ዛሬ አይቆይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሻሻላል የሚሉ ተስፋዎች እምነቶች ነበሩ Heera mootummaa Rippaabilikaa Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata afurtamii torba jalatti naannoleen sagal jiraachuu ibsa. Yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan lama dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen kudha tokko jiraachuun fooyya'insa heeraa hin barbaaduu jedhamanii kan gaafataman. Gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Immiruu yommuu deebisan.
Heera fooyyessuullee nu barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara dhibba kudha sagal sagaltamni shan ba'e keewwata soddomii sagal jalatti wanta lafa kaa'e tokko qaba. Maali dhandisi uummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hanga fottoquutti qabu jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Achumatti yoo gasitti ilaalte naannoleen kun mirga ofiin of bulchuu qabu jedha. Mirga ofiin of bulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata afurtamii torba jalatti naannoleen sagal hundeeffamaniiru. Federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo sagaltu jiru isaanis akka armaan gaditti tarreeffamanii jiru. Naannoo sagal naannoon suni warra kana duwwaa. duwwaadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumatti iyyuu keewwata lammaffaarraa maal jedha aaxeenii taa'ee medha naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni uummattoonni naannolee salgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenya hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaaf mirga hin murtoofne qabu jedha heerri kun naannoo sagaltu jiru jechuu isaati malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhu hin qabu kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu itti dabalee immoo har'aagu ture jechuudha.
Naannoleen dabalamuun qofaa isaatti fooyya'insa heeraa hin jechisiisu garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo Yenehuun Birilleeti.
በህገ መንግስታችን ዘጠኝ ክልሎች አንድ የከተማ መስተዳደር እንዳለ Akka heera mootummaa keenyaatti naannoleen sagalii fi bulchiinsi magaalaa takka akka jiru ni beekama. Sana booda dhimmi heeraa osoo adda hin baafamin bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa bulchiinsaaf danda'ee ta'ee dhufeera. Sana boodas naannoleen dabalaman jiru. Dhimma naannolee dabaluu ilaalchisee heerichi yeroo tumumutti naannolee turan naannoleen isaan kana jedhee tarreesse malee isaan kana qofaadha yookaan isaan kanaan ala hin jiran jechuun waan murteesse hin qabu. Tokkoffaa kanadha. Lammaffaa naannolee dabaluudhaaf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamuu qabaa hubannoon jedhu jira. jiraachuu qaba jedhee namanu sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannoleen dabalamuu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira kanaaf battaluma naannoleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u kana jechuun garuu heericha fooyya'insi hin barbaachisu jechuu miti.
Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaanonni hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata shan muraa lama jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'insa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Imruu yommuu deebisan akkas jedhu.
Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shoortikaamingii hir'ina inni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata shan ture. Poolisii afaanii irratti Itoophiyaan biyya afaanota saddeettamaa ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii. afaan hojii mootummaa federaalaa amaariffa jedhee labsuun isaa xiqqoo Qorannoo hedduun irratti kan hojjetame. Eegaa isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u.
Afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'insi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaraan piroofeesaraa Yenehuun Birillee.
የቋንቋ ጉዳይ በጥያቄ መልክ ሲነሳ ቆይተዋል።
Dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argatanii fi akka ejjennootti heera mootummaa hojiirra jiru keeyyata shan muraa tokko jalatti ifa akka kaa'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaammata afaaniitiin qoratamee afaanonni sadii fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'insa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti'an. Garuu wantoonni kunneen heericha akka fooyya'uuf haal duratti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'uu mala.
እነዚህ ነገሮች ግን ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ዳር ዳርታ ናቸው ወይ? አዎ፣ ምንም ጥርጥር የለውም።
Dhimmoota fooyya'insa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jiru irraa wanti dhaga'ame jiraachuu baatus tibba darbe paartiin badhaadhinaa wayitaa yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezidaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad haasaa taasisaniin heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jiru irratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa. Ntukuuf kaadhu.